iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu i kigali naho mu- i karongi mutwumvira kuri mirongo icyenda na gatatu n'ibice icyenda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na peter hanley nadia tahani we wegeranyije iki kiganiro muri kongo abadepite ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho bugasimburwa n'ubwa gisiviri barashinja ubutegetsi bw'ikinshasa kutita bihagije ku kibazo cy'umutekano muke cyazahaje intara bakomokamo aba badepite baranenga gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora intara za kivu na ituri barashinja kandi ubuyobozi bwa kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bo bakomeje gupfa abandi bagahunga ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa badufasha gusobanukirwa uko ibintu byifashe mu ntara ya kivu ya ruguru barimo umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps na metre wilson twitegure umusesenguzi akaba n'umunyapolitike wo mu ishyaka ensemble pour la république ritavuga rumwe n'ubutegetsi ariko mbere y'uko nzana abatumirwa bacu reka twumve inkuru ijyanye n'iki kibazo twateguriwe na mugenzi wacu Ji- jimmy shukrani bakomera uri i goma izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe y'inteko nshingamategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye i kinshasa umurwa mukuru wa repubulika ya demokarasi ya kongo iyi nteko nshingamategeko yari imaze kwanzura ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya mirongo itatu n'irindwi mu ntara zo mu burasirazuba ubu zicyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko nshingamategeko baturaga itegeko ryo gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara ya kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza k'ubuyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora kivu ya ruguru na ituri uyu ni depite willy mishiki watowe n'abaturage ba teritwari ya walikale L'état de siège a démontré ses limites.
ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri kivu ya ruguru ituri ndetse n'ahandi twebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara ahangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga ni uko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwumva tuzahitamo kuva hano muri kinshasa dusubire iwacu kwirwanaho Nous prendre en sandwich, nous irons là-bas nous battre.
aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nk'aho kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga justin bidakwira umudepite ukomoka mu ntara kivu y'epfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze On ne traite pas un malade sans l'entendre. c'est icyo dushaka kubabwira ni uko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza aho aribwa uburwayi turwaye ni uko umutekano muke ukomeje kugaragara mu bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa goma ituri n'ahandi za walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira ko batabushaka abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda ni inkinamico metre wilson twitegure wo mu ishyaka ensemble pour la republique aragira ati tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari eh, inyinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombwa kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupuresa guverinoma ngo ikureho eta de siyeje bayisizeho kubera iki si abadepite bashyiraho eta de siyeje ngewe mbibona yuko ari disitaragisiyo yo bashyira mu baturage abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo nabo ntibahuza imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na perezida cisekedi kuri bwana kirimari kamali umuturage wo mu teritwari ya rucuru abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri rucuro ko guverinoma yashyiraho ukuboko kugira ngo eta de siyeje iveho kuko eta de siyeje kuva yajaho nta mahoro twari twabona nta haki ubu kuko abadepite babivuzeho vraiment dusaba ko leta y'igihugu yareba icyo ikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo naho rishare gasore wo mu mujyi wa goma we abona abasirikare barahinduwe byinshi cyane ku bijyanye n'amajyambere y'izo ntara z'uburasirazuba bw'igihugu dukoze igereranya ubuyobozi bwa eta de siyeje bumaze kutugereza imihanda mu makaritsiye yewe no mu mahaveni atandukanye agize umujyi wa goma mu gihe ubuyobozi bwa gisivire bwari bwarananiwe yego bona n'ubwo imitekano ikomeje kuba mikeya muri goma ndetse n'ahandi nka teritwari ya masisi yewe haba na rucuru mu bibazo abantu benshi bibaza ni uburyo ubuyobozi bwa gisirikare butashoboye kugarura amahoro n'umutekano mu bice bagombaga kuyobora ese ni izihe mpamvu zateye ubuyobozi bwa gisirikare kunanirwa ijwi rya amerika yavuganye na bwana emmanuel hakizimana umusesenguzi wa politiki ya kongo muri eta de siyeje cyatumije bananirwa cya mbere bakoresha uburyarya urebye ugakora analize y'ibyo tunyuzemo muri eta de siyeje vraiment nta navuga ngo ni ibintu byiza cyangwa se ibintu bizima ntabwo wakora ugatwara abantu uri kubaka ibyo bafite urebye muri goma buriya bwa mbere amaparisele bwaragurishwaga ukumva abakoze ibyo bintu ni abahe ni guverinoma porovinsiyale kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya kivu ya ruguru nayo ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho general peter kirimwami nkuba arangije umwaka wose ayobora iyi ntara nk'umuyobozi wa gisirikare uyu yaje asimbuye mugenzi we lieutenant general constant makongba wakuweho ubwo yari amaze imyaka ibiri ayobora kivu ya ruguru uyu yavanyweho ubwo yashinjwaga n'inzego za leta kuba atarashoboye guhagarika ubwicanyi mu mijyi y'intara irimo na goma perezida antoine felix cisekedi yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu mwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri ubwo hari hashize iminsi mike gusa umutwe wa m makumyabiri na gatatu wubuye imirwano umaze kwigarurira lokalite zitandukanye za grupema ya jomba muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma arakoze cyane umunyamakuru jimmy shukurani bakomera urigoma kuri icyo kibazo cy'abadepite ku rwego rw'igihugu muri kongo bahagarariye intara zo mu burasirazuba basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho bugasimburwa n'ubw'abasivili barashinja ubutegetsi bw'ikinshasa kutita bihagije ku kibazo cy'umutekano muke umaze igihe warazahaje intara bakomokamo ibyo n'ibindi rero nk'uko nari nabibabwiye nibyo tuganiraho mu kiganiro muri isanga cya none abatumirwa badufasha gusobanukirwa uko ibintu byifashe mu ntara ya kivu ya ruguru barimo umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps na metre wilson twitegure umusesenguzi akaba n'umunyapolitiki wo mu ishyaka ensemble pour la republique ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kanya jean claude matabaro mwamba ah, turaba turaza kumwakira yari atinzeho gato ariko kuri telefoni turi kumwe na wilson ah, wiriwe neza bwana wilson twitegure
ubu turakomeye cyane musaza aho ngaho igoma ibintu bimeze gute
to ibintu uko bimeze uko mubyumva nk'amwe abanyamakuru abantu ni ugupfa buri munsi nta munsi w'ubusa abantu badapfa mu bw'umujyi wa goma kandi byitwa ngo dufite ubuyobozi bwa gisirikare bwananiwe gucungira abaturage umutekano
wari ubivuze ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingutu aho ngaho mu mujyi wa goma ndetse no mu burasirazuba bwa kongo ariko muri iyi nkuru ah, ya y'umunyamakuru wacu aho ngaho i goma jimi shukurani bakomera wumvikanyemo usa nk'aho unenga iki cyifuzo cy'abadepite basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare buvaho ukabyita ikinamico ni iyihe mpamvu byita ikinamico
Uh, ni nkita inkinamico kubera itegeko ryacu nshinga ryo constitution rihereza abadepite bacu uh, ubutegetsi nangwa pouvoir yo gukuraho etat de siege mu gihe perezida abasabye uh, kuyisubizaho nangwa kuyipororoja none bo nk'abanyamate- nk'abantu bakwiye gucunga itegeko ryacu nshinga nibo bagenda ba- barisenya nibo bagenda bari- ba- bari- bari- barihohotera kubera i- itegeko nshinga ryacu riravuze yuko perezida agomba gushyiraho etat de siege iminsi cumi n'itanu zashira akongera akabasaba bagashyiraho izindi mirongo itatu ariko nta gihe bigeze babyanga yuko etat de siege ivaho none uko nabibonye nkange w'umuanaliste politiki nabonye yuko inyungu zabo zimaze gushira bamaze kunyunyusa none niho bagiye gusaba ngo eta sie- de siege yave nosi eta de siege bayishizeho yatuzaniye iki yatubyariye iki Ah, none dore babonye yuko inyungu zabo zishize niho bagiye kubesha abaturage yuko bo- bo bari kutugwanirira bari gusaba eta de siege iveho Mm.
ibyo nabifashe nk'inkinamico mbifata nk'iteatire mbifata nka distraction bari kugira bashyire mu baturage berekane yuko abaturage babakunze ba- ba- badukunze kandi mu mu kuri batadukunze bari mu nyungu zabo ikinshasa urakoze cyane bwana ah, twitegure Ah, kuri telefoni kandi dufite umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps Ah, bwana mwamba ah, wumvishije mugenzi wawe wilson twitegure icyo avuga avuga ko gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare byakabaye byarabaye kera Ah, ese mwebwe mu ishyaka riri ku butegetsi rya edps mwaba mwi- mu- mushyigikiye ko ubu butegetsi buvaho cyangwa hari ibyo mubona ubutegetsi bwa gisirikare bumaze kumarira abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko abo mu ntara ya kivu ya ruguru
manje gusuhuza mwewe kwanza nkasuhuza n'abari kudukurikira nabo bamwe bo bo b'abakodebateri ubundi eh, etat de siege i- ubwo butegetsi bw'abasirikare eh, bwashyizweho hashize nk'imyaka ziri kurenga itatu ariko ah, abantu benshi siwe ndi kuvuga ngo wenda ngo ndi mu cyama kiri ku butegetsi kuri buno abantu bakoze ah, bakoze karansenyema bakabaza uyu bakabaza n'uyu bakabaza n'uyu ka hano umujyi wa goma aho duturiye benshi bakubwira ko eta de siege bisaba ishira ubwo butegetsi bw'abasirikare bushire ariko urebye neza waza gusanga ubutegetsi bw'abasirikare hari ikintu wenda buri kugezaho ku gihugu nubwo igihugu n'umurya na- n'abantu nabo barimo ariko burya abantu batinya ah, ah, ahantu hari umusivile donc umuturage w'umu- w'umuguverineri hari bimwe byaje aratinya kubera duturiwe uruhande rw'u rwanda rwigwa rutesha umutekano mu kano karere mu kano gace k'uburasirazuba bwa kongo noneho abasirikare bo ntacyo cyo batinya bakwiye kurwana uretse ko yuko njyewe buno utu nabivuze ukuri iyo kuvuga ngo ubutegetsi bw'abasirikare buriho buno eme makumyabiri na gatatu wenda iba yarageze na kure kurenga kurenga bunahiri ngewe rero kuvuga ngo ubutegetsi bw'abasirikare buno babuvaneho na perezida w'igihugu we wenyine yavuze ko icyatumye ashyiraho ubutegetsi bw'abasirikare atari yakigeraho nta gihe cyazagira ute cyazabuvanaho kandi
urakoze cyane reka twumve icyo wilson twitegure asubiza kuri ibyo wari uvuze twitegure mugenzi wawe arasa nkaho avuga ko inshingano cyangwa se impamvu yatumye ubwo butegetsi bwa gisirikare bujyaho ntabwo zose zirakemuka neza ndetse yongeyeho ko perezida yavuze ko igihe impamvu yashyiriyeho ubwo butegetsi zaba zavuyeho ubwo butegetsi buzavaho ubona izo mpamvu zaravuyeho kuri wowe ubona hasaba iki kugira ngo ziveho
bo izo mpamvu avuga ngo bashyiriyeho ubutegetsi bwa gisirikare ndabona yuko nawe ashaka kwibagirwa ukuntu bashyizeho de siyeje de siyeje ibyo tubonaho muri congo ni byinshi perezida we wenyine gisegeti baramubajije abajournaliste bamubaza evaluwasiyo ya eta de siyeje uko ari kuyireba we wenyine aravuga ati eta de siyeje ntabwo ari we nyirabayazana avuga yuko nyirabayazana wa eta de siyeje ni abantu bo muri esite bo muri esite baje kumusaba yuko bashyiraho eta de siyeje none ngewe nk'umwanalisite politiki navuga ati uwo muperezida uzajya uta responsabilite ku bandi bantu ntiyemere yuko itegeko nshinga rimuhereza rimuhaye nani ubutegetsi bwose bwo gukora icyo yagombwa kubona akiri ku nyungu y'abaturage ni uwuhe ikindi cya kabiri eta de siyeje bayisizeho ku itariki itandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe none si eta de siyeje tubajije uwo muntu wa udps eta de siyeje bayisizeho bunagana tuyifite bayisizeho rucuru tuyifite bayisizeho masisi tuyifite bayisizeho za rubero tubifite none eta de siyeje bamaze kuyishyiraho niho ibintu byabaye nabi bishoboke yuko bashobora kuba bazi yuko bari bazi ibintu bigiye kuba none iyo umuntu azi ibintu bigiye kuba kubera iki yaterera responsabilite ku bandi bantu ibintu byo barimo buno ni ukutubeshya kandi urebye no muri goma buno kuba muri goma ni imana itwirindira nta muntu uturinda kubera buri munsi uko bukeye ku manywa n'umugoroba abantu bari gupfa donke dusa naho ducunzwe n'imana ntabwo ari serivisi za sekirite ziducunze kubera buri no mu mujyi hagati ugiye mu majyaruguru mu majyepfo bw'umujyi wa goma abantu bari gupfa donke hano muri goma tumeze nk'abantu turi mu gafuniko nk'uko washyira umuntu mu gikosi akaba mu gikosi kubera ruguru ni emu ventura hepfo ni emu ventura ugasanga twebwe abaturage ibintu biduteye ubwoba none abadepite basizeho eta de siyeje bari gufasha gisegeti banamwapiye none bari kuza ngo bayikureho inyungu bari bafitemo babonye zishize kandi na perezida we wenyine yabuze ukuntu yayikuraho ni igiseko muri make niko nabivuga avuze ngo none eta de siyeje iveho bamubaza ngo mbese uyikuriyeho iki objectife zayo twebwe ziriya objectife sekiritere bavuga nge ntabwo mbyemera ko ari objectife sekiritere yatumye bashyiraho eta de siyeje urakoze cyane metre wilson twitegure mu kanya ndaza guha ijambo metre mwamba agusubize ariko mbere y'uko muha ijambo reka mfate abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira nabo icyo babaza abatumirwa bacu reka duhere kuri bukeye neza wiriwe neza bukeye neza uranyuva bukeye neza uranyuva bukeye neza reka tube tumukuyeho turongera mu kanya tumugerageze niyo mukiza wiriwe
twiriwe twiriwe neza mwa banyamakuru ba ijwi ry'amerika uri hehe
mperereye mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikibazo cyawe kuri iki cyifuzo cy'abadepite ku rwego rw'igihugu basaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara buvaho wowe wabyakiriye ute urabona byagenda gute
ni ibintu twishimiye cyane nk'abaturage batuye mu burasirazuba bwa kongo cyane cyane mu mujyi wa goma ubwo leta ya kongo yashyiragaho etat de siege twari tuzi yuko ibibazo by'umutekano mukeya bigiye kurangira kuko abaturage abasivile nibo bari bayoboye ariko aho bagiriye ku butegetsi ibintu byarushijeho kuzamba kuko umutekano mukeya warabonetse abantu barishwa ntabwo tugira aho tusohokera mbese umutekano wabaye muke cyane bigaragara ko ukurikije n'ibyo mugenzi wanjye amaze kuvuga ni uko nta kintu batumariye muri make bigaragara ko n'umukuru w'igihugu nawe felix Tshisekedi gukuraho eta de siege byamubereye ikibazo cy'imbogamizi cyane nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ahubwo twe nk'abadepite bacu twitoreye dushyigikiye ko uwo mushinga watambuka mu nteko ishinga amategeko iyi eta de siege ikavaho kuko ntacyo imaze abantu amasasa aravuga abantu bakicwa nta mahoro mbese twagize aho leta ya gisivire yaviriyeho hakajaho leta y'igisirikare urakoze cyane Ivan yo mukiza aho ngaho igoma mu burasirazuba bwa kongo metere jean claude matabaro mwamba wumvishije izo mpungenge z'umukunzi w'ijwi ry'amerika Ivan yo mukiza ndetse n'ibyavuzwe na metere twitegure bose barasa nk'aho bashimangira ko ubu butegetsi bwa gisirikare ntacyo bwamariye abaturage cyane cyane nko mu mujyi wa goma ndetse metere twitegure we yanavuze ko kuva ubwo butegetsi bwa gisirikare bujyaho nibwo emu makumyabiri na gatatu yigaruriye uduce twinshi tugize intara ya kivu ya ruguru nubwo wavugaga ko iyo bitaza kuba uko emu ventura yakabaye yaranafashe umujyi wa goma kuri izo mpungenge z'aba bantu babiri urabivugaho iki
bwana jorunarisite ntari byo guhisha indimi umuntu iyo atari mu kintu furani ntamenyaga ibiri kugendeka abo baturage ba impungenge zabo zifite fondemo kubera kubona abantu bari gupfa bakabona emu ventura yabaye kwa divansinga noneho nk'uko metere wilson twitegura amaze kubivuga ngo tumeze buno nk'abantu bari mu kopo ipfo n'iruguru emu ventura irahari ariko nari nshatse kugira abantu bamenye ko zino ntambara zirimo politike ihambaye kandi zirimo n'ibintu byerekeranye n'iby'ubukungu igihe cy'intambara zatangiye abantu bose bazi ko yuko haje hariho umushinga wo kubaka ibarabara rivuye ibunagana rikagera goma ibarabara rivuye za bene rikagera igoma kugira ngo kongo na uganda baje bakoresha baje bakorana ikoperasiyo komerisiyale iby'ubucuruzi nta kibazo ariko umwanzi tu wa kongo yanaravuze ngo no hariya tuguye kuhashoka kandi hari ibintu bimwe by'abantu bari kwibagirwa gushyiraho ubutegetsi bwa gisirikare hari inyungu zinshi z'abanzi ba kongo zo babonye batari kugeraho anari byo byatumye bashyiramo ingufu nyinshi ariko ngewe nari ngiye kubaza bano bantu bavuze ngo ntunge igoma abantu barapfa muze mwewe muri muri new york ahantu ho dukeka ko umutekano ari wose ariko donald trump ari gukora mitingi mu pre kampanye uwari ugiye kumuhungura ugutwi ntabwo ari urusazi ubwo muri new york ahantu nkaho nimba umuntu yakwishyira ahantu akarasa umukandida kuri perezidanse ino noneho rero ko dufite ibibazo by'abasirikare b'ikategori zose donke abasirikare bavuye hirya no hino kumva ngo abantu ngo bapfuye ntabwo twabyishimira kubona amaraso yameneka ariko kiriya cyo bita banditizme iribin ibiriya byo bita by'ababanditsi kuba mu mujyi ntabwo biburaga n'ubwo haba mu mujyi bumeze gutya kanswe natwe turi hano emuventu ruri uruhande u rwanda ruri ku watu ya eme makumyabiri na gatatu ruri uruhande kubera iki se batakora imuhaye yose bagasabota kandi tutibagiwe ko yuko hariho n'abantu baba bari muri mu gihande cya guverinema bakwifuje ko emuventura yafashe kubera n'abantu bari mu myanya za leta no mu myanya ya za gisirikare ariko baravuye mu garama herusede za senidepe ari bano bantu bo kuza binjira bagira ute ibyo bintu rero gisekedi yavuga ntazaganira na ziriya nyeshamba ntashaka ngo umuntu tenankamake ngo ahoze uri koronele mu frdc ngo yongere tenasubire kandi aze ari kwita ngo ni umujenerale yakwanga ibyo bintu ubu banditse bugakomeza bukembereye buriya nari nshatse nsubire ku kariya kantu ko kuvuga ngo abadepite bo mu kano karere k'uburasirazuba bari gushaka ngo etade siyeje iveho bitari ibyo kubesha mu minsi zose zashize kuva aho etade siyeje yatangiriye bose twabumvaga tu bari tayari bose babagagiye kubera iminsi cumi n'itanu iyo zishize bisaba tena inteko donke parlema yacu tena yongere iterane ivuge ngo nubwo tena twongeje iminsi cumi n'itanu n'igihe cyo bagiye mu maruhuko basigiraga guverinoma bakayisigira iyo puvuwari iyo kuja irakora icyo kintu kandi bamaze buno biri kudutangaza kubona buno noneho bavuga ngo nungo itadeteje nishire kandi abantu benshi barakomeje kubirira kuva kera bigira n'igihe cyo perezida yakuza table ronde ndakeka yabaye dahere mu mwaka gushize nimba atari mu kwezi kwa karindwi ni mu kwezi kwa munani mugura mwaka gushize abamwe baratora ngo itadeteje isire abandi baravuga nikomeze abandi baravuga ngo bave nk'abayi donke rekadifikasiyo sinzi uko nabivuga mu gihutu donke babe nk'abayigize tene ibe nk'aho ari etade siyeje meri ameliyore ibintu donke bayishyiremo agandi makurere bayivugurure bayivugurure nicyo ushatse kuvuga ariko reka tugerageze reka tugerageze dutange ibisubizo bigufi kugira ngo tuhe n'umwanya abakunzi b'ijwi ry'amerika bagire icyo bababaza ariko metere twitegure yavuze ko kugira ngo iyi eta dosiyeje ijyeho perezida Tshisekedi yabisabwe n'abanyapolitike bo muri izi ntara none ubwo aba banyapolitike barimo gusaba ko ivaho ese wibaza ko perezida Tshisekedi azabumvira ikavaho mu masegonda make cyane
ubundi icyama cyo felix gisegeti cyamutumye ku buperezida mu gifite prinsipe yo bita le peuple d'abord donc abaturage imbere kwanza nimba abari abavugizi b'abaturage babigiye imbere bakavuga ngo dushaka kino kintu kiveho umuntu ukunze ko abaturage kwanza aribo bashyirwa imbere ubu yakwanga kubivanaho ariko bisaba baze kubikora atari umwanzuro wo kubanyuriramo urakoze cyane bwana jean claude matabaro mwamba reka tufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo babaza reka duhere kuri asiteri kana wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi mu gisagara cya goma muri congo ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
ya ikibazo cyanjye ni nk'intererano nge noba ndi ku ruhande rw'abadepite bo muri kivu kuko ndiko ndareba uno munsi izi kivu nubwo zirongowe n'abasirikare nta mpinduka namba nta mpinduka ubwo ari n'impinduka zidahari ahubwo ibintu byakomeze kuzamba ku bw'ibyo icyo niyumvira nka jewe uno munsi bugarukanwa ubutegetsi bwa gisivire kumbure guverineri yagera muri rucuru akabona n'abaturage ariko uno munsi guverineri w'umusirikare ntabwo yatinyuka kugera muri masisi ntabwo yatinyuka kugera muri rucuru shebu na gana ariko mu gihe yaba ari guverineri w'umusivire nizera ko byakoroha kandi bamugirira icyizere ku bw'ibyo nibaza ko guverinoma ya kongo ibyumva kandi ibona ko bikenewe ko hakwiye kugarukana abo basivire ni uko koko abaturage b'impande zombi baba abatwarwa na emuventura cyangwa abatwarwa na faridesi bogira icyizere ubwo buyobozi buri kuza gusumba ubuhari murakoze icyumviro cyanje n'ico urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe reka dufate na ezekiel wiriwe neza
miriwe cyane uri hehe
jeti burandi muri tanzania ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu masegonda make
jewe nta kibazo nshikiriza ahubwo nanjye nshigikirana n'uyo mwene data yagiye kuvuga nkaho namba abaserukira abanyagihugu ari bo basabye leta y'uko yoshiraho ubutegetsi bwa gisirikare hama hakaba ari bo nyine bahaye barasaba y'uko ubutegetsi bwa gisivire bwogaruka nibaza y'uko ata mpamvu zo guterana amajambo no guhaduka ku ruhande rwa leta n'abaserukira abanyagihugu bikwiye kubaho kuko icivugo nk'uko bahejeje kubivuga ngaho bavuga ngo le peuple d'abord rero abanyagihugu namba aribo basabwa gushyirwa imbere muri byose ntibabashyira imbere muri icyo kibazo bacubahirize kuko turabye mu karere ibihugu bifise intwaro za gisirikare ntimubiyobewe murabona ingene byifashe muraza abasirikare ingene bayobora rero ndibaza kugira ngo abanyagihugu bagirire icyizere leta kandi n'amahoro agaruke hogaruka intwaro ya gisivire murakoze urakoze cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya tanzania reka ngaruke kuri metre wilson twitegure wakomeje kuvuga ko impamvu aba badepite barimo gusaba ko ubutegetsi bwa gisirikare muri izo ntara bwavanwaho ari uko inyungu babibonagamo zimaze kurangira izo nyungu ni izihe metre
bo inyungu inyungu hari inyungu zibaga ziri kuri politike hakabaho inyungu z'amafaranga kugira ngo babone imyanya za politike n'ibindi n'ibindi ariko nshaka kubwira bano bakunzi bacu bakwitabiriye kubabwira yuko njye navuze yuko gisegeti perezida gisegeti abajorunalisite bamubaza abanyamakuru bamubaza ati eta de siyeje evaluwasiyo yayo biri kugenda gute yabashubije yuko eta de siyeje ntabwo ariho wayisizeho ni abanyakivu baje kuyimusaba ariko ni ibintu yavuze na pureve tubifitiye yuko aribo baze kubimusaba ikindi cya kabiri mwibutse yuko perezida gisegeti n'igihe eyase yaje hano muri congo imbere y'abajorunalisite tena yaravuze ati abacuruzi bo muri esite nibo baje kumusaba yuko yakinjira muri east africa community ibyo nari nshaka kugira bari abagenzi bacu twitabiriye kubabwira yuko nibyo byisobanuro bya perezida gisegeti nashaka gusubiza ruwa mugenzi wanjye metere jean claude mubwira yuko ari kuvuga yuko responsabilite muri etazini trompe muri kampanye ye bamuteye h'igisasu nshaka kumubwira yuko buri baturage bafite imico zabo kandi buri baturage bafite amateka gabo natujyane muri etazini none iki hari ikindi kintu bavuze avuga yuko iyi ntambara ishingiye ku mitungo nangwa ku bintu bya ekonomi avuga yuko icyatumye emuventura ibyuka ni umuhanda wari ugomba kubakwa uvuye bunagana guza muri goma njye nshaka kumwibutsa akantu gakeya imitungo nimba kongo ifite imitungo ninde wagiye kuzereka kagame icyo ni ikibazo mubajije azi we wenyine yuko ari gisegeti wagiye kwereka kagame imitungo dufite basinyana amakomvasiyo yo kujya gukora izine ya rafineri ya oro yacu hano muri congo niwe wagiye kuzimwereka niwe waje wamubwiye yuko bagomba gusinya amanani amakomvasiyo akaza gucunga abaturage bagoma abonye binaniranye niho yavuze reka azane eyase nibo wayizanye ayizana kandi turi mu eta de siyeje none bari abatumizi bacu ibyo bari kutubwira nibyo jean claude avuga eta de siyeje aho kugira ngo itugeze ku kintu ahubwo yadusubije inyuma ku yihe mpamvu nabivuze batuzaniye eta de siyeje dufite go- dufite rucuru dufite masisi dufite rubero batari bayikandagiramo dufite nyiragongo iteritwari ya nyiragongo hari ahantu emuventuri iri hari za kibumba ibyo byose byari bihari za bunagana zari zihari nose jean claude yatubwira iyo eta de siege igisiri- igi- ubutegetsi bwa gisirikare yatubwira yuko bwatumariye iki muri make ntajya indimi twese turi abakongomani dukeneye umutekano dukeneye ko igihugu cyacu kigira amahoro atugire eta de siege yatugejeje kuki atari ukubesha abaturage atubwize ukuri eta de siege yadukoreye iki biriya byavuga ngo et- ngo bubatse imihanda esike imihanda nizo bakiriye eta de siege eta de siege ifite subject yayo ye- iri specifique yo kuvuga ngo bagarure amahoro n'ibiriya byo kuvuga ngo imihanda ntiyongere no kubivuga abivuze ahubwo abantu bamuseka Eh, reka mu kanya turaza kumuha ijambo agusubize ariko hari mugenzi wanjye unyandikiye arambwira ati ntabwo abadepite ari bo basabye perezida ko ashyiraho ubutegetsi bwa gisirikare ko ahubwo ryari itegeko rya perezida rishyiraho ubwo buyobozi ubwo abadepite ndavuga n'abandi bategetsi nk'uko wari wabivuze ah, cyangwa se abayobozi muri izo ntara uko ari eshatu icyo uragisubizaho iki
nabivuze kandi nabikubwiye bwana journaliste navuze gisegeti abajournaliste bamubaza eta de siege evaluation evaluation yayo itugejeje kuki mbese hari ibyagenze neza hari ibitaragenze neza ye- bamubaza abajournaliste avuga yuko eta de siege ni abantu bo muri kivu baje kumusaba ngo bayishireho niwe wabivuze ntabwo numvise umudepite abivuga ngo niwe usabye eta de seje gisegeti we wenyine niwe wabyivugiye ku radiyo yavuga yuko abantu bo muri esite nibo bamusabye yuko yashyiraho eta de siege urakoze cyane metre wilson twitegure reka mu kanya ndaza guha ijambo jean claude ah, agira ibyo asubiza ku byo wari uvuze ariko reka twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika nanone johnson wiriwe neza uri hehe
imigambi iyo bita gumenyo hafi y'umujyi wa goma yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
n'igitekerezo cyanjye nari mfite eh, iyi tade sinje voma badushyiriyeho bakoze nabi cyane kuko unyuze no mu baturage ugakora sondage y'u- mu baturage wasanga nta n'umuturage n'umwe yifuza etade sinje none aba badepite batoye etade sinje ndetse na- bari kongera kuvuga ngo etade sinje hanze bitewe ko babonye ko inyungu bari bakeneye bamaze kuzibona none abo badepite batumariye ipiganisa iyo etade sinje ni nka ventani iyo dukeneye ikindi kintu eh, etade sinje usanga abasirikare ku mabariyere utareba bari gusarakata abaturage ukabura iyo uja kumurega niba ugiye kumurega ku mikuru iwabo wa gisirikare usanga nawe eh, ari ibibazo bikomeye kugira ngo umuturage amugereho ugasanga n'ibibazo ariko ubutegetsi ari kuvuga ngo ni ubw'abaturage abaturage kabisa usanga eh, bari kwisanga mu- eh, mu mahoro n'ubwo umutekano nago uba guti umutekano muke uba utaboroheye ikindi cya gatatu usanga hano mu mujyi wa goma amasasu na ya buri munsi buri munsi buri munsi no ku manywa usanga abasoda bari kurasa uko bishakiye icyo ni cyo gitekerezo cyanjye mu nyamakuru nari mfite urakoze cyane nawe turagushimiye aho ngaho mu nkambi igoma Ah, metre jean claude matabaro ah, uyu muturage dusorejeho aravuga ko ah, ntacyo ubutegetsi bwa gisirikare bwazanye muri goma ndetse akomoje ku kintu gikomeye cyane avuga ati byateje umuco wo kudahana mu basirikare aho iyo umusirikare akoze ikosa usanga ntawe ubikurikirana ah, ndetse biteza n'ubwoba mu baturage ibyo byo urabivugaho iki Ah, kuri ibyo bibazo ndetse n'ibyo mu kanya mugenzi wawe muri kumwe mu kiganiro yari avuze
bwana jorunaliste wenda njyewe ntabwo ndi umuvugizi w'abasirikare kandi ntona kwishyura mu bintu wenda byatuma umuntu amena amabanga y'igihugu namba ya gisirikare ariko icyo abantu dukwiye kumenya um, nimba twese turi goma nimba mu kano gace ka nyiragongo kakiriho ubutegetsi bwa leta twese tubyumvaga nimba twumvaga inkuru kimwe nta muntu wakubite isasi arikubite rigende gutyo batamufunze metre twitegure we wenyine gereka wenda nimba arigiza nkana ariko inziko yuko buri muntu wese ukoze icyaha oditora ijitise donko ubutabera bw'abasirikare iyo umuntu akoze icyaha nicyo bita odiyanse de flagrance donke umuntu agakora icyaha muri ako kanya itiribinali igahita urukiko rugahita rukurikirana icyo cyaha kugeza igihe cyo babaye no kumuhereza ibihano biri mu mategeko ya kongo ibindi ntabwo wenda tuvuze ku biri hafi hari umusirikare umwe wari uherutse kwaka umugore umwe hano ahantu ho bita imajengo yari aherutse kumwaka amafaranga ariko uwo munsi uwo munsi bahise urukiko rwa gisirikare rwa goma rwahise ruja gukorera odiyanse aho bita ku sheferi ya bukumu aho bita imunigi abo bantu babaye kubakondana na buno hari abazarendo bari baherutse gukora ububandi n'ikanyarucinya bo bonyine bari gusubiranamo bari gusubiranamo umunyeshuri umwe aza gufata aza gufatwa n'amasasi abo bazarendo babaye guhanwa n'amategeko donke umuntu wo kuvuga ngo no ngo umuntu asigaye akora ibyo yishakira ntihagire abamukurikirana aho ngaho ababeshe kubera buri gihe iyo ukoze ikintu buno ubutegetsi bwa gisirikare ni uguhita buvuga n'abari abakuru b'abazarendo wenda tuvuge ngo ntari abasirikare bavuye muri foromesheni ye ariko abari abakuru b'abazarendo nabo baherutse gusinya itegeko imbere ya guverineri w'umusirikare yo kuvuga ko umuntu uzakora ibintu bitari byiza mu muvuma y'umuntu fulani uwo muntu bakwiye kumuhereza ubutegetsi nimba uwo mukuru w'ubuzanendo yanze we niwe uzafunga ni ibintu byabaye ahangaha uretse ko yuko abasirikare kubera ari benshi wenda basangaho bari gushaka kuruta abaturage niho ububanzi butabura ariko hari ikintu muri goma kwanza cyo bitaga sisiteme de karanti voleri iyo sisiteme y'abakaranti volere ni abantu bazaga babandi bagafungurisha abantu mu mazu nijoro bakikorera ibyo mu nzu byose iyo icyo kintu cyabayeho kuva kera ntari icyabuno ngo ni mu gihe cy'ubutegetsi bw'abasirikare sevure abasirikare barihanganye bagikomaho ikindi gihe tinagisa nk'igihagurutse na buno bagikomye hashize nk'imi hashize wenda nk'ibyumweru bingahe icyo kintu tutumvisheho ngo hari ahantu ho binjiriye ariko ku byerekeranye n'ibibazo bya metere wilisone twitegura ndakeka ko tumenye ko ibyo turimo ni ukumenya ese bari abadepite ibyo barimo byo kuvuga ngo leta de siyeje ishire bafite ukuri namba nto bafite ukuri icyo ni cyo kintu cyo twari dukwiye twese buno kwibandaho cyane urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane ndaza kongera nguhe umwanya ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika hanyuma ndaza guha ijambo metere wilson twitegure asubize kuri ibyo bibazo byawe dani wiriwe neza
mwiriweho uri hehe uri hehe
ndi mu mujyi wa goma hamwe bita nyabushongo ikibazo cyawe kuri iki cyifuzo cy'abadepite cy'uko ubutegetsi bwa gisirikare buvanwaho muri ako gace
muri make tutagiye kure ubutegetsi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye nakubwira ko njye ngomoka muri teritwari ya masisi ariko buno kugira ngo ugere muri masisi biragoranye hari aho bita isake kuhanyura biragoranye basaba amafaranga menshi icyo ni cyo cya mbere mbe mvuze
abasaba amafaranga uretse dani dani
ndabumva abasaba ayo mafaranga ni bande
hari abasirikare ba leta hakaba n'aba ba zarendo
ngaho komeza kuba atambukaho biragoranye cyane ngaho komeza
bo dusubiye mu mugomaho umutekano wabaye mukeya nka mu minsi zishize hari inshuti yanjye icuruza amatelefone abasirikare baje ku manywa barinjira barasahura baratwara byose mu buzima busanzwe gutembera nimugoroba basabye ko moto zidakwiriye gutembera turuka saa kumi n'ebyiri za nimugoroba wambwira ngo ubwo ni ubutegetsi bumariye ko abaturage mbega kubwiye ko turarambiwe turarushe twabuze iyo twagana bitewe n'ubu butegetsi bwa gisirikare urakoze cyane dani mu mujyi wa goma metre wilson twitegure hari ibibazo mugenzi wawe yari akubajije ariko nanone nanjye nifuzaga kumenya nubwo abadepite basabye ko ubwo butegetsi bwa gisirikare buvaho wowe ukomeje kuvuga ko barabisaba kuko inyungu bari babifitemo zahagaze ese wowe n'abandi bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mushyigikiye ko iki cyemezo cy'ibyo abadepite basaba kivaho
urakoze bwana journaliste ikibazo ubajije ni cyiza cyane nshaka kubwira abatwumviriza bose na mugenzi wanjye jean claude abo badepite basaba ngo eta de siyeje iveho iyo mbabona ku itariki mirongo itandatu z'ukwezi kwa munani mirongo itatu plito itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa munane k'umwaka gushize barekarama ngo eta de siyeje iveho nari ndabakunda naho buno kuza kuvuga ngo eta de siyeje iveho ni ukubona yuko inyungu zabo wenda zitakiriho zerekeye kuri eta de siyeje kubera iki mvuze gutyo wibutse ibintu byabayeho hano muri goma ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu abasirikare ukuntu bishe abantu hari nyabushongo abantu bita byari urusengero rw'abazarendo abantu batari bitwajije imbunda n'imwe batari bafite n'umuhoro na gumwe n'igisu na kimwe bitwajije za bibiliya bitwajije inkoni ne abasirikare ba de siyeje babinjiramo barabica mwabonye intumbi mwarazibonye mwese ku maradiyo ukuntu abantu bagiye kubahamba abandi na n'ubu barafunzwe barabakondanye kandi ari abantu baba bari kwamamagana monisiko ngo igende kubera babonye ko monisiko ntacyo imaze ahubwo kugira ngo baporoteje abaturage bacu barabica intumbi mwarazibonye zirenga ijana na mirongo itanu iyo basaba icyo gihe eta de siyeje iveho buri muturage wese yagombwaga kubashyira kubakubitira amaboko nebu no kuvuga ngo eta de siyeje ntabwo dushaka eta de siyeje ngo igumeho ne bareke eta de siyeje iravaho kuri porosedire za konstitisiyo ne kuvuga ngo abadepite bacu ba esite ngo baradukunze nibo bagiye gusaba eta de siyeje iveho ibyo byo ntibatubeshe twarabamenye ibyo bakora byose bajya batubesha
uretse metere uretse metere uretse gatoya icyo ushatse kuvuga ni uko nubwo ushyigikiye ko iyo eta de siyeje ivaho ariko urashaka ko ivaho bikurikije icyo itegeko nshinga riteganya atari uko abadepite babisabye
itegeko nshinga niryo nshaka ngo rikoreshwe eta de siyeje iveho naho biriya by'abadepite bacu bari kugenda ku maradiyo bari kuvuga ngo bagiye bari kutuvuganira ngo eta de siyeje iveho ni ukutubesha abantu bacu bavuye za rucuru bavuye za masisi birunze hano muri goma birunze mu nkengero ya goma inzara irabishe bari kwirirwa mu mujyi bari gusabirizwa kubera icyo abo badepite bacu batabavugira babone umusahada ku guverinoma na biriya byo jean claude avuga ngo le peple daboro ngo niyo siroga y'icyama cya udps njye namubwiye yuko ibyo byose ari ukubesha abaturage hanyuma udps hanyuma udps nta kintu yatubesha ngo ishize ngo inyungu z'abaturage imbere biriya byo kuvuga ngo abatu- ngo abazalendo abasoda bishe umuntu bara- barabakondana guverinema kudirija nangwa kuyobora bara- babyitaga kudirije dirije se prevoir donc kudirija ni ukwitegura ntiwajya kujisitifiya ngo abantu bapfuye ngo uravuze ngo ugiye kubakondana nose uwo ba- uwo wapfuye wamugaruye ibyo ntabwo byaba justification ibyo yagombaga gukora ahubwo yagombaga kwenterpera kiriya cyama cyabo cya udps akaenterpera guverinema in- i- ah, ubwicanyi bugashyira muri goma naho biriya byo kuvuga ati barakondanaga abantu nose baragukondanye none wa- wishe uriya wishwe we i- inani um- i- isoro ye ni iyihe aragaruka si baramuzura si guverinoma yagombaga kuba imbere y'icyo bita resiponsabiliti zayo Yego.
resiponsabiliti zayo ni ugucunga abaturage ni ukubahe- ni ukubahereza i- ukuntu babaho ni ukubahereza umutekano ukabahereza byose ibyo abaturage baf- bakeneye kubera guverinoma niyo nitwe tuyikore nitwe tuyikoresha na twe turaba turaba bose bayo Urakoze.
Ntoya- ntiyatwereka yuko bajya bakondana abantu ngaho twa ngamarira gashizeho ya ntoya- natubeshe gutyo urakoze cyane reka twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika denise wiriwe neza denise uranyumva
yego ndakumva mwiriwe neza uri hehe
mererewe mu mujyi wa goma ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
jewe igitekerezo na- natanga Mm.
njye mbona hano iwacu muri goma eta de siyeje kubiriho abo bayi- ba- abo bayi abo bayipinga ngo yavaho Mm.
ntabwo ibyo ntabwo bisobanutse kuko urebye neza leta de siyeje hari byinshi nje mbona byahindutse ino kabone nubwo turi mu turi- dufite ibibazo byakomeje kwiyongera kurushaho ariko uko uko mbona bi- iwacu ibibazo twari dufite byari byinshi kurushaho ariko byagiye biragabanyuka n'ubu byose bitagabanyuka Eh, ikindi kintu gihari njye navuga abo badepite basabye yuko leta de siyeje ivaho leta de siyeje itarabaho twa- twahoze twahoze mu bibazo twari tunasanzwe tu- dufite ibibazo none rero ibintu njye ikintu njye navuga ni- n'igitekerezo natanga ubwo rero na- nari ndi kugira ngo njyewe nibareke wenda eta de siyeje ikomeze ibeho kugira ngo turebe niba ibibazo twari dufite kuko byatangiye gupunguka turebe ko byose birakemwa kuko nzi dufite hari icyizere turi kubona iri gutanga y'uko iza- izatugarurira amahoro urakoze cyane denise aho ngaho mu mujyi wa goma nashimira abaturage ba goma rwose ah, kubw'ubwitange no kuba bitabiriye ikiganiro ari benshi ibyo ni ibintu byiza cyane kuko muravuga ibintu kuko mubi muhibereye Ah, bwana twitegure ah, mbere y'uko mpa ijambo jean claude matabaro uyu muturage aravuga ko bishimiye ko eta de siyeje ikomeza akavuga ko ukurikije ibibazo ah, bihari yo biza kuba ari ubutegetsi bw'abasivili ibibazo byari kuba birushijeho ah, kuba nabi kurusha uko bimeze ubu ngubu hanyuma na- na- na- na- nagaruke ku cyo ah, metre matabaro yavuze agira ati ni ukwitondera ibyo ibyo abo badepite bavuga kuko ngo bashobora kuba bafite izindi mpamvu zi- zibiri inyuma ibyo byo urabivugaho iki ugerageze guhina igisubizo cyawe kuko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro
Bon, uwo muturage denise yavuze yuko leta de siyeje ari cyo yabagejejeho me ntabwo yavuze icyo yatugejejeho nicyo kibazo yagize kandi ari kujya avuga ngo yatugejeje kuki ya- ibibazo byarapfungutse ibibazo byarongeje ah, antuka ntabwo numvishe icyo yavuze vrema niyo mpamvu ah, ku bibazo ku bibazo bye nangwa kuri opinion ye yashyizeho nta kintu vrema nashiraho kubera ntabwo yabaye object avuge ngo eta de siege yatugejeje kuri kino eta de siege ya yasanze tumeze gutya irabishanje nenge w'icyo nzi yuko eta de siege uko yadusha uko yadusanze yadusubije inyuma yatumye twese tujya mu buhungiro yatumye amateritware gacu yasanze amateritware gose gahari gacu none buno gahari ku kibazo cya bwana Claude kivuga yuko abadepite hari ikihishe inyuma yabyo abadepite bacu turabazi ah, tuzi uko bakora babaga bari mu nyungu z'abarega nta nyungu z'abaturage babaho kubera iyo busa ngo bari mu nyungu z'abaturage aba bantu igoma batesetse ibibazo byananiye bari mu makambi bari mu- bari mu mafamiye dakeyi baba barabashakiye ukuntu babaho kandi n'amafaranga bahembwa baba barazanyeho dukeya bakakora jesite bakerekana yuko bakunze abo baturage naho ibyo kuvuga ngo bakunze abaturage ngo bari kubavugira leta de siyeje ngo ibyo ntabwo mbyemera ntabwo nzabyemera n'umunsi na gumwe porosedire gukora leta de siyeje izakogwa nk'uko konstitisiyo ibisaba urakoze cyane metere jean claude matabaro mu gusoza iki kiganiro ah, ukurikije ibibazo ah, muhura nabyo aho ngaho mu mujyi wa goma cyane cyane bishingiye ku, ku mutekano Ah, mu magambo make cyane icyo wifuza cyakorwa kugira ngo umutekano urusheho kuba mwiza ni iki mu masegonda make cyane mbere y'uko dusoza
njyewe icyo nakwifuza kugira umutekano gubeho kwanza abaturage baba ba mbere bo kuja baravuga baba abantu basiya yabona u- ikintu kitari cyiza agahita yakura ubutegetsi bataja baravu- barahigikira gusa tu ibibi byose ku bategetsi numvisha umuntu umwe uvuze ngo ngo ngo yari kuva za masisi ngo ntoyagera i masisi ngo kubera ngo abazalendo namba ba FR abasirikare ba leta ngo bi- ngo babaga bari gusaba amafaranga menshi reka nje nkubwire hano muri goma nu- u- turi turi hagati nk'uko metere twitegure yabivuze none umwanzi to twamenya ngo asa gute uzi ko n'abariya barwana hirya benshi bamwe ni abantu bazwi bari bari abo mu- b'abakongomani noneho kugira umuntu ngo anyure kuri bariyeri ave mu zone zo eme makumyabiri na gatatu ibagamo mbere y'uko yagera mu zone za guverinoma bisaba kumanza bamukorera cekingi bakamenya mbese ari gute ariko uwo bazatakasa bari kumusaba amafaranga kandi atari byo byo babashiriye aho ngaho aza- azasaba ubutegetsi buzamusaidira kubera hariho na konseye wa guverineri ni Yego.
umukoloneli ushinzwe abazalendo Urakoze Nta ki- anteka bizasayidira kandi nkaba nsabye abasirikare kuba nabo bagire disipurine kugira abaturage batabanga cyane kuko guverinoma iri kugenda ari kwihangana yubaka imihanda mu mujyi wa goma hirya no hino ni ibintu by'abantu twa- twakwishimira ariko abantu banari gushaka umutekano kwanza ibindi bizabe nyuma urakoze cyane metere jean claude matabaro kandi ah, nsaba imbabazi iradukunda emmanuel kuko umwanya utubanye mutoya cyane ntabwo turi bushobore kukwakira ariko ubutaha tuzakwakira iki kiganiro tuzongera dutegura ikiganiro nk'iki ariko mu gusoza metere ah, wilson twitegure nawe mu masegonda mirongo itatu icyo wifuza ubona hari hagi- hakenewe iki kugira ngo umutekano mwifuza ugerweho aho ngaho mu mujyi wa goma masegonda mirongo itatu
Ah, abasirikare bagire disipurine nk'uko jean claude abivuze abazalendo bagire disipurine bareke guhohotera abaturage kandi na perezida gisegeti ah, abifi- agire- abigiremo uruhare arebe ukuntu abakongomani yabashyira hamwe bashake umuti w'ikibazo kubera najya arakora ibye ateretse abakongomani azajya abyikuramo tu avuge ngo abakongomani abaturage nibo babikoze urakoze cyane metre wilson twitegure umusesenguzi ukaba n'umunyapolitiki wo mu ishyaka ensemble pour la republique ritavuga rumwe n'ubutegetsi wakoze cyane kutubonera akanya kugira ngo tuganire metre twitegure
natwe turabashima cyane nshimire kandi umunyamategeko jean claude matabaro mwamba wo mu ishyaka riri ku butegetsi edps nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
tubashimiye kubona mwadutekerejeho n'ubutaha muzadusabe tuzihangana kuvuga ibyo twashobora urakoze cyane nawe metre matabaro nshimire kandi abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri peter hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro nshimira n'umunyamakuru mugenzi wanjye Jimmy shukurani bakomera ku nkuru yaduteguriye yatangije iki kiganiro mwese rero mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mugire umugoroba mwiza